bandanya kumviriza ijwi rya amerika mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze kuri mwebwe rero tuzoca twugara ivyo twahora tubaha vyose ni leta yafata ingingo yuko mutakira impunzi ntituzi rero ico tuzoba kuko n'amazi ntituzoba tukironka n'ivyo kurya ntituzoba tukironka
ni madame ndayisenga francoise aserukira impunzi z'abarundi zigwiriyemwo abayoboke b'umwigeme zebiya yemeza ko abonekerwa abo rero bayoboka umwigeme zebiya baravuga ku kibazo c'uko bagiye kwakwa ubuhungiro muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muti biva kuki muraguma ku maradiyo yanyu tubibabwire hagati aho abasangwa butaka bo mu ntara ya kayanza bagwiriyemwo abana bariko baraheba, bariko baraheba ku bwinshi amashure ikibazo kije imbere ni kubera inzara navyo nyene turabigaruka ko handi hato ariko mbanze ndabwire muri make ko abanyeliberiya barindiranye igishika co kumenya izina ry'ugiye kuzobayobora inyuma y'igice kigira kabiri c'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uno wa kabiri ibikorwa vyo guharura amajwi hagati ya george weya yahoze ari umukinyi w'umupira w'amaguru rurangiranwa na joseph boakayi cegera c'umukuru w'igihugu vyatanguye ku mugoroba wo kuwa kabiri nyuma y'amatora yashimwe n'indorerezi mvamakungu zariko zirayakurikirana zavuze ko yagenze neza mu mwakuru yacu y'imbere turaza kubabwira ibizo bizoba vyavuyemo imihari itwaje ibigwanisho hamwe n'imirwi ya politike irwanya ubutegetsi muri siriya bahakanye ko batazokwitaba ibiganiro vy'amahoro birongowe n'uburusiya bagiriza ko bwananiwe no kugondoza perezida bashar assad ngo ahagarike intambara mu matangazo imihari mirongo ine irwanya ubutegetsi muri siriya yashikirije ejo bavuga ko ibiganiro vy'amahoro bitegekanijwe mu ndwi iza bizoba bigamije gutesha agaciro ivyari vyasanzwe birongowe na onu kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kane abarwanya ubutegetsi bagiriza uburusiya kuba bwarabasavye ko batosubira gusaba ko Assad ava ku butegetsi leta zumwe za amerika zafatiye ibihano abategetsi babiri b'abanyakoreya ya ruguru mu ruhara bagize muri porogaramu ya misire muri ico gihugu hari ejo ubushikiranganje bw'ikigega ca leta muri amerika bwemeza ko kim jong sik na ri pyong shol bagize uruhara rukomeye mu mugambi w'ibirwanisho vya nucleaire ya koreya ya ruguru amerika igasigura ko bitubahiriza amategeko mpuzamakungu ivyo bihano kuri abo bategetsi bije inyuma y'ibindi inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano yafatiye yafatiye korea ya ruguru ku munsi wa gatanu bigerera urugero ibidandazwa vy'ibitoro ico gihugu kigurira mu mahanga radiyo ijwi amerika muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa interineti yacu ari wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo kuri facebook adrese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu nongere ndabahe ikaze ku bana b'abatwa mirongo itanu na batanu batanguye umwaka w'ishure mu kayanza bagera kuri mirongo itanu na bane bose baramaze guheba ishure ivyo turaza kubigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyarukire gato muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo tubabwira ivy'impunzi zigwiriyemwo ahanini abayoboke b'umwigeme zebiya yemezwa ko abonekerwa bagiye kwakwa ubuhungiro rcr isigura ko idashobora kubandanya ibafasha mu gihe batemera ko baharurwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none mariko hcr irahumuriza ivuga ko ico kibazo igishize mu minwe y'umurwi ujejwe impunzi muri kongo inkuru irambuye n'umenyeshamakuru wacu muri kongo vedaste ngabo nyuma y'ikiganiro ubuyobozi bwa seri bwagiranye n'abahagarariye impunzi zo mu kamanyura mu mpera z'icyumweru gishize ikiganiro giteguza izi mpunzi ko zigiye gutakaza imfashanyo zari zisanzwe zihabwa na aseri hanyuma zigashyikirizwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi kubera zanze ingingo ya leta ya kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitaho impunzi ya aseri yo kuzibarura hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo zihabwe ikarita iziranga n'ubundi bufasha bugenerwa impunzi izi mpunzi zivuga yuko ziri mu kirere mu gihe zigitegereje imyanzuro ya leta ya kongo ku bijanye na sitati yazo nyuma y'aho zangiye kubarurwa uyu ni ndayisenga francoise uhagarariye impunzi z'abarundi zo mu kamanyura turindiriye ingingo ya leta ivuga yuko tutakiri impunzi nk'uko bagiye babitubwiye abari baje baserukira leta bavuye i kinshasa hanyuma asera yoyo yaramaze kudusezerera atubwira iti n'abakozi banje ndabatwaye nimusigarane n'aba bahora babafasha mugabo twaha uburyo hama gushika itariki mirongo itatu n'imwe y'ukwa cumi na kabiri y'umwaka tuzoca twugara ivyo twahora tubaha vyose ni leta yafata ingingo y'uko mutakiri impunzi ntituzi rero ico tuzoba kuko n'amazi ntituzoba tukironka n'ivyo kurya ntituzoba tukironka kandi iyo ngingo ya leta ntirasohoka ngo tumenye ikiturindiriye ku kibazo cy'uko izi mpunzi zizatakaza imfashanyo yazo tariki ya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi zigaragaza yuko zidatewe ubwoba na kazoza kazo kuko zifite ibyiringiro byo kuronka ubundi bufasha binyuze mu masengesho zirigwamo dore ko na mbere y'uko aseri zifasha zari zisanzwe zitunzwe n'imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani bo mu kamanyura aseri itagishobora kuduha iyo mfashanyo ku bwenge bw'abantu umuntu yogira ubwoba kuko turi abantu batari dufise tutunzwe n'abagiraneza baza kudufasha niko tubita mu kirundi ariko twebwe turi abantu bemera imana nibuka ijambo rimwe rihambaye kandi ryasa- twasanze ari iry'ukuri mu gihe cy'i burundi hatwaye intwari abagaza yugaye amasengero irugarira byose umujournaliste nka wewe abaza umusenyeri w'uburundi icyo gihe ya- yahagarariye conference veka amubaza ati none kazoza kageze ka- ka- ka- ka- katolika mu burundi kazoba kahe amwishyura ati kazoza keza gatorika kari mu minwe y'imana natwe impunzi y'ekamanyora turi ngaha kubw'imana urazi neza ko hasa nawe kugara none umunsi wo kugara imana izotugaburira turabyizeye kandi tuzobi- kandi bidushikana mu gihe kandi izi mpunzi zisigaje iminsi baregwa ku mitwe y'intoki kugira ngo zitakaze inkunga ya aseri aho zikambitse monisi ikomeje mu murego wo kugenzura ibyinjira n'abinjira muri iyi nkambi mu rwego rwo kurushaho kuzirindira umutekano no kuzirinda icyaziteranya na leta ya kongo izicumbikiye byatewe n'uko abantu bahoze baba i bukavu baz- batumye ko utuntu twabo tugizwe ahanini n'ivyambarwa ivyo vyambarwa vyinjiye ngaha tuza tubona abapolisi ba ANR abapolisi ba sécurité publique tubona nabo muri DGM bose bavye umukoro baza kuraba ngo ivyo bintu ngo babwiwe ko bitokwinji ba- ngo vyari gutegerezwa gusakwa ngo bitarinjira sinzi icyo bari babirondeye kuko umuntu yimutse ntafise uburenganzira bwo ku- kwiru- kwimuka si uburenganzira bw'umuntu si ibidandazwa si ibidandazwa ni impuzu twahora twambara n'impuzu abantu bahora bambara none atari ibidandazwa wumva anr izamwo gute dgm izamwo gute igipolisi de sekirite pibulike kizamwo gute bama batwikeka mubigwanisha umugabo twebwe twaraberetse ko kuva na kera ikigwanisho cy'umwana w'imana ari ngaha muri iyi kambi ni ishapure yonyine dufise bakazoza basaka amashapuri bazotora amashapuri mugabo basaka ibigwanisho nta kigwanisho na kimwe bazokwigira badutora kaho tuzoba turi hose kuko iyo si vyacu mu kamanyura habarirwa impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi bitatu zanze kwibaruza hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga kubera bunyuranyije n'imyizerere yazo zivuga yuko ishingiye ku mukobwa zihamye ko ari umuhanuzi uzwi ku izina rya ngendakumana zebiya twebwe rero twarase biyometiri kuko biyometiri yica imitima yacu abayigiye ko yarabiciye imitima abajeje muri uwo- muri uwo mugambi wa biyometiri ntibazobona imana twe natwe turabizi ko kuko icyo gihe twe aho turi kategori ndadatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika kamanyura wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
ijwi ry'amerika ubu naho dutandukira amakuru avugwa mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi hari indwara itaramenyekana yafashe igiterwa c'umuceri mu ntara ya bubanza abajeje intwaro basaba abashakashatsi mu vy'indimo kuhashika kugira ngo baronse umuti mu maguru masha y'ivyo biterwa ibindi kuri ino nkuru ntumenyesha amakuru wacu bubanza diane ndonse iyo ngwara itaramenyekana yateye igiterwa cy'umuceri mu ntara ya bubanza ifatira ku muyange w'umuceri mu gihe uyangitse aho kuzana imbuto haza agashugwe nakonyene katamuza cyane aba barimyi bavuga ko ataco baziga kuzohakura narijya ico giterwa gifashwe kikiri gito umugabo uri kwaraba ukuntu kiriko kirafatwa ubu uya atari hamwe nyene nk'ababishoboye bashobora kuza imbere bakaronka nk'umuti wo gutangwa kuza turapompa ukiri hasi ukiri muto muto aho ushobora kuva nk'ahantu imifuko itanu canke cumi ashobora kuharonka imifuko itatu mbuba uri kurahomba arashoboye gufata nk'ingurane y'umuntu akanaka usanga amengana ingorane ndabona nta myumbati myinshi dukunda kurima ni umuceri umwaka wawe iyo ugeze nta kindi ki- kintu bigera bari matara umuceri ariko muri iki gihe kubera rero tubona ingwara utangura kuduka cugwara utarunama n'umuti ntawe urawutora kuko iyo ngwara nta n'uyizi igiterwa cy'umuceri kiza imbere mu biterwa bizanira iterambere abanyagihugu bo mu ntara ya bubanza na cane cane abo mu makomine ya gihanga na mpanda amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana arakorera muri ayo makomine ku bw'ivyo gutyo bigafasha abarimyi kuyikorako kuko ico giterwa gisaba uburyo bunini mu kukirima ariko muri kino gihe batanguye kugira amaganya ko bashobora kubura amafaranga bishura ingurane hamwe iyo ngwara itotuzwa muri ico giterwa igiterwa cy'umuceri kiragoye utasabye ingurane ntugishobora icyo gihe rero iyo ndwara iteye mu giterwa na ya ngurane y'abandi watoye birakugora kugira usubize ingurane y'abandi urashobora gusanga warasabye ingurane mu ishyirahamwe nka sasemu canke mu mashyirahamwe nyene abayebaye asanzwe yo kuzira no kuguranana urashobora kubwira usubiza ya ngurane y'abandi bigaca bigorana kuko umwimbu wari witeze siwuronka igihe umwimbu w'umuceri utagenze neza birazana amatati mu kibano ni mu gihe umuntu ashobora gufata ideni ku muntu aziga ko azomwishyura yimbuye nta karusho pasteur ni umwe mu bajejwe intwaro ku gacimbiri ka nyabikere ko muri zone yo ku musenyi avuga ko n'agasho bakinjira iyo waci iryo deni umuntu mwavuganye nk'umuceri uzomuhereza canke amahera waci y'inyungu uzokunguka yandi uca usanga ayo amahera utayaronse ubu hariho uza wumva ubuco kwa upeje bakukomfoka ukitaba yoha mu gafungwa baravye ubutungane ukuntu bukora baca baraba ati none uyu muntu iyo deni yarafise kuriha canke vyabaye gute uradanuka mwereka mu mushati jeraba n'ukuntu naje kuno nahombye kuko yari abategetsi baca baraba ati uwo muntu ntibamufungure kubera nawe nyene ntihari yarimye ngo arimire ubusa niho uca usanga rero ibibazo rero bihagararira ngaho icyo bikoze abanyagihugu bavuga ko muri rusangi bagerageza kwitaratariza mu kurondera imiti igihe babonye ko imirima itameze neza ariko rero basaba leta ko bokwamana abafundi b'indimo bagenzura imirima yabo aba ni bamwe mu barimyi bo muri zone yo ku musenyi muri komine mpanda bayaze n'ijwi rya amerika urabona ahantu habaye ibintu by'ingorane nk'izo haraba n'ibintu by'ibihuha dukoresha ukunuku tugapompa mugabo bikanga abajya abagoronome b'indimo uriko urababwira ati za ko turabira hari igihe batanakunda mugabo bakakubwira ati genda uhige imitiri ugure twegera nico twosaba leta yoza iratembera mu mirima iwacu ikaziraraba ico dufashamo kubera itadufashijemo ntacyo tubona twokwimbura cane ni ukukibungabunga kubera n'ibiyaya nico kintu barima cane mu ntwaro bavuga ko iyo ngwara yateye igiterwa cy'umuceri ariho bakiyimenya buramatari w'intara ya bubanza tarsise niyo ngabo asaba abajejwe ubushakashatsi bw'ico giterwa kubifata mu minwe mu maguru masha ni ingwara mbi gose kuko urumva aho iteye nta na kimwe ushobora gukurayo nta na kimwe nta na kimwe wakorera ubusa tugasaba yuko ababijejwe mu bushakashatsi na cane cane abibanda ku giterwa c'umuceri ko bonyaruka vuba bakadufasha kugira ngo batore iyo ngwara iyo ariyo banadufashe no kuyironderera umuti vyofasha abenegihugu twibutse ko n'iyimbura riheruka ry'umuceri ritabonetse ku rugero rwari rwitezwe n'abarimyi bivuye ku ruzuba rwari rwawakiye mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika tukibutsa yuko intara ya bubanza iza mu za mbere zimbura igiterwa c'umuceri mu gihugu c'u Burundi nari nabicaye ku masonga nkitangura abana b'abatwa bo muri zone ngoro turi muri komini gatara y'intara ya kayanza mu Burundi bariko baraheba amashure ku bwinshi ku twana mirongo itanu na dutanu twatanguye ishuri no mwaka kamwe gusa niko kakibandanya umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu kayanza Moise Misago aratubwira ico biriko biravako imiryango y'abo bana b'abatwa baha ikigume yugarijwe n'inzara nyinshi aho bavuga ko n'amatongo bahawe ngo barime atambuto bafise zo guteragira bagashiriza kandi ko n'amatongo bahawe na leta kugira barime ngo bariko barayabanyaga iyo nzara ibugarije yatumye abanyeshuri b'abatwa baheba amashure ku bwinshi ku banyeshuri bagera kuri mirongo itanu na batanu bahoze biga muri ako gace ubu hasigaye umunyeshuri umwe ndi muri Alexi niwe asigaye yiga aha agira ati igenda kubera baba babuze ibintu nyene nk'udukoresho tw- tw'ishure ugasanga babuze nka niforume zo kuja kw'ishure ugasanga bariko barabirukana ubukene bwose inzara yose ugasanga irimwo bagashobora no ku- no kubura ibikoresho nk'amakaye udukaramu nyene ugasanga no kw'ishure urabura nk'agasabune umwarimu ugiye utoza agaca kwirukana nkawe ugamwa kangahe we- kwereka ubandanya wiga jewe timvye nyene inzara nkemera nkiriga ubusa nkaburara nkongera nkasubira no kw'ishure mwatanguye muri bangahe twatanguye turi benshi twarashika nka mirongo itanu na na batanu sigaye ndi umwe n'abandi nyene baciye baza kwiga mu nyuma batanguye mu nyuma nka batatu mu buserukizi bw'abatwa aho ikigume bavuga ko imiryango y'abatwa itakibasha gutungwa n'umwuga wabo wo kubumba ngo kuko uza waratitutse ku buryo batakironka abagura inkono zabo ivyo bigatuma baja mu bukene budasanzwe aho badashobora no kugura ibikoresho vy'ishure vy'abana babo bagasaba abagira neza ko bobafasha ibikoresho gabriel ntawumbikiye aserukira abatwa aho ikigume ubu rero mu bana ba- bafise tanu na batanu abo bantu ndabarungika hanyuma babasabye muri leta harageze ahantu bamwe bamwe baheba ku bwinshi kubera inzara abandi bakora ibikoresho abandi ibintu ze amakayo aniforome hanyuma bagiye ku bwinshi baka- bagiye hariya bagaca bavuga ati bo niyo abana baba twagiye batoze bagiye badakarabye umushatsi bagiye batawumesuye none bigenze gute subira muhira hama muze mumesure ejo naho wa muvyeyi agacabura yakaramu ariko aracebeteza arondera twa two kurya tw'ababana babana nabo twa two kurya nta turose dukwiye wa mwana nawe yabona ejo aragiye agaca yirirwa mu gahinga yiriwe mu gahinga agaca yongera akanya agaca agaruka ngo yize nahatiyize nyakubahwa ikibazo rero kihari ni uko mwogenda mukaduserukira imbere mukaza murabitanga mu raporo uko guheba amashure ku bwinshi bw'abo bana b'abasangwa butaka ni intambamyi ku iterambere ryabo aha nyabenda jesica akavuga ko n'amatongo bahawe na leta kugira barime bariko barayabanyaga iterambere hambere ryabo riragabanuka kubera inzara bashonje bakongera bagasiba kubera ibikoresho amakaye ibintu byose bakabibura n'ikindi kibazo twoshikiriza n'amatongo bari baduhaye ngo tworimye bariko barayatwaga ico rero nico kibazo je nosikiriza ni bande bayabaka leta ngo iriko iraza gusatura ngo amatongo yijukira leta none nkawe wibaza gute iterambere ryawe iterambere ryanje ni nk'uko umuntu yokora nyene hanyuma leta ikisununura tukaza turaronka utwo turya aha kandi ingeso y'ubusuma bw'ibitungwa n'ibindi irangwa muri ako karere bwagirizwa abo bana b'abasangwa butaka n'abandi nk'uko bivugwa na alexi ndimurirwo e, barazaduhana benshi usanga badukanye nk'ingeso- nk'ingeso y'ubusuma ugasanga nyene nk'akantu bakabonye ahantu k'umuntu ntibagasize bagiye nyene ntibakihanganiye mu micungararo ngaha haravugwa ibintu by'ubusuma byo biterwa n'abo banyeshuri bahebye ishuri Ah, si bo gusa n'abandi bo mu micungarano usanga barimo nk'abatigeze baja kw'ishure bose usanga nyene nabona inzara ibafata bagaca usanga bagiye abo bayovu bakavuga ko indwara zamaze basinzikaza ku kubura ivyo bafungura uyu munyokuru agira ati nk'ufise ako gapande ni ukuri turi ahantu habi rwose ye ziriho rwose ziriho ushyitse nk'aho hepfo rwose n'imirambararo nka se urabona ukuntu nabaye nta muntu nkirimo kandi ndi mu bibi abajaji intwaro muri komine gatara bavuga ko bama bitwararika cyane abo bayovu kuko bari mu mugwi wa bantahonikora umukuru wa zone ngoro severino habyarimana akavuga ko bagiye gufasha abo banyagihugu imbuto zirobanuye hamwe n'ibitungwa kugira bikemure inzara ibugarije ni kuvuga rero imiryango y'abatwa yisanzwe yegereye na rijya soko yari ifise n'uburyo bwiza bwo kwigisha abana kuko leta ntacyo itakoze yarabahaye ibyangombwa irabaha ibikoresho impuzu amakaye nta kintu na kimwe itabahaye ariko ku bijanye n'inzara bara abantu bafise amatongo nk'abandi ngira ngo mwabibonye ntibashobora kuyarima benshi barayakotesha abandi nabo bakayareka ari bibara inzara rero muri bo izanwa n'ubuda- no kudakora bashaka ibintu barara bariye gusa byakazoza ntubibabwire Mo- muri ino minsi mu mi- mu mugambi wa leta ino muri komine gatara muri ya mafaranga leta iriko irafatisha amakomine nabo nyene bari mu rutonde rw'abazoronswa imbuto za kijambere zirobanuye n'ibitungwa vya kijambere kandi abo bantu bararose n'ibitungwa ariko byose baramaze kubirya muri ako karere hari imiryango y'abayovu igera ku mirongo itandatu igizwe n'abantu barenga amajana abiri ahanini igwiriyemwo abana igatara mu ntara ya kayanza mu buseruko bw'uburundi moyizi misago ijwi rya amerika Moise Misago arakenuye mu kanya isase ni ikiganiro c'amagara y'abantu nari nifitiye akabazo mwe muturemeshereza ikiganiro iwanyu mu ntara mushobora kutuyagira ku byerekeye indwara z'uburima ibwo ni ubutumwa twarungikiwe n'umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika ari mu ntara ya bururi adusaba yuko twamutumira muganga gutya agashobora kumwishyura utubazo dutandukanye afise kuri iyo ndwara y'uburima twikoze rero uno munsi kuri muganga mupera eri kugira ngo yishure kuri utwo tubazo dutandukanye dufise muganga mupera eri akaba ari umuhinga mu by'indwara zifatira ku ruhu turi kumwe ku murongo wa telefone ikaze muganga kandi mwakoze kwitabira ubutumire bw'ijwi rya amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara
ego namwebwe murakoze kuntumira yego uyu mukunzi w'ijwi rya amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara yarashatse kumenya ibyerekeye indwara y'uburima mbega indwara y'uburima nk'utayizi ni indwara imeze gute igafata gute
ego murakoze cyane kuri icyo kibazo indwara y'uburima ni indwara ibaho cyane ni indwara iri mu byo twakwita mu gifaransa le dermatose commune le dermatose communautaire ni ukuvuga ni indwara iboneka cyane mu banyagihugu ni indwara umuntu ari muri ko arasuzuma abantu bijya by'ubu muri consultation usanga hariho abantu benshi barwara iyo ndwara rero mu gifaransa bayita dermatite atopike ni ukuvuga ni indwara ahanini ikintu bavuga atopi ni ukuvuga ni nk'ubumuga bw'umubiri usanga umuntu afise ibintu twakwita nk'ibintu by'ama allergie we ugasanga ibyo bintu bifata ibice byinshi by'umubiri ugasanga abana bamwe bavuka barwaye ibijya bintu byo mu mahaha bakarwara ibintu by'amatsima bakiri bato abandi ugasanga barwara bijya byo kwiyasamura bita amasinizite abandi ukagomba bakagira ibintu bibajya nko mu magage abandi bakagira ibintu mu maso bakiyagaza mu maso bakabyita conjonctivite allergique abandi rero bakava bazana ibintu ku rukoba bakabyita aribyo by'indwara by'uburima nabyo nyine bita eczema ibi ibyo biragenda bigaruka bigenda bigaruka kuko ahanini ibyo uvura uba uri kurapfupaza izo ndwara zo ku mubiri cyangwa izo mu mahaha reka kubivanye ku gice kiba cyafashwe kuko intambamyi nyamukuru biba biri mu maraso nicyo gituma usanga umuntu usanga umuntu abyandukiza abamukomoka ko ugasanga ndetse n'umwana birwaye nawe nyine abazomukomoka ko bagaca bigenda gutyo ni ukuvuga ko ari ibintu biba biri mu majene hakurya umuntu w'inzobe usanga byara umuntu ahanini kenshi w'inzobe cyangwa umuntu usanga afite nk'amaso manini cyangwa izuru rinini cyangwa ikinakijya ugasanga iyo karagiteri arayiha abamukomoka ko izo ndwara nazo nyine rero dusabwe duga ku ijambo muganga izo ndwara niyo ndwara nayo nyine bikagenda uko nyine ugahita usanga ni ibintu biri twakwita ereditere hanyuma rero kugene ahanini byibonekeza ku mubiri ku mubiri harabubika hagasa ahafashwe hakaza nk'umubiri n'ibisharita by'umubiri ikindi nacyo birajyana rwose ahaje uriyagaza urumva rero iyo umuntu agiye kwiyagaza arahava akikomeretsa hanyuma umuntu iyo yikomerekeje aha ubundi ni ikintu bita mu gifaransa porte d'entrée ni ukuvuga ni nk'umuryango imikorobe ica yinjiriramwo kuko umubiri umeze neza urafise urafise ububasha bwo kurwanya imigera itandukanye iri kuri uwo mubiri hamwe rero iyo hakomeretse imigeri yaheze ikinjira ugahita usanga hatanguye kuva amashira hatanguye kumima amazi akaguma aseseka avayo ugasanga bitera bikomera ahanini iyo abana bakiri bato birabafata ku matama amaca mu maso abandi nabo iyo batanguye gukura bigaca bijya mu nkokora mu nkokora no mu ntege hanyuma bikava bitandukira n'ibice by'umubiri wose ku maguru ku nda reka bigatandukira umubiri wose kimwe birajyana cyane ikindi nacyo bikajyamo amazi hanyuma rero ugize uravura iyo wabivuye neza iminsi ibiri itatu bica bihagarara ubwo bikazogaruka bikamera bikagenda kujya kwa asima usanga ari wa muti nyene mugabo rero urumva iyo umuntu atabitahura ahanini abonye indwara igarutse agira ati umuti wasenzwe nabyo biba bimeze nka kujya kwa asima usanga ari ka- ka- gati ni ka kandi nyene kuko uhendahenda mugabo uko umwana atera akura eh, ico bitwa kwita rekirize ni ukuvuga ivyo bi- bize biraduga bi- vyibonekeza birahava bigahera hanyuma umwana akagarurira n'umubiri umeze neza Ego muganga none ko twumva umenga ingwara y'uburima eh, ni ingwara muvuze yuko ari ingwara usanga iri mu maraso y'umuntu ubu ashobora guhereza n'uwazovyara nta kuntu umuntu ashobora kuyirinda none
Eh, kuyirinda ahanini barakubwira ni nka bijya bintu bita indwara ziri herediteri byo kwa muganga bahanura barakubwira yuko eh, nk'umuntu amaze kuyirwara eh, ahanini yo- yo- bishoboka yoreka ku kubaka n'umuntu nawe nyine arwaye nk'iyo arwaye nk'iyo ndwara bazifite kugira ngo kugira ngo ah, mu rubyaro rwabo ba- ntizi- iyo ndwara ntibonekeze ku bwinshi Nuko ma- hanyuma ikigira ikigira kabiri ni uko bakubwira yuko iyo umwana amaze ku- kugira ibyo bintu aho uca usanga aziranirwa n'ibintu byinshi usanga afite ibintu by'amahalerji ku bintu byinshi yaba ibyo anyoye yaba ibyo ariye yaba ibyo ahema yaba imiti imwe imwe umubiri umwe umwe ahanini n'umuntu uyu mwana usanga aziranirwa Eh, mugabo nk'uko musanzwe mubizi eh, nka muri eh, cyane cyane nka muri afurika iyo indwara yabaye ndende baca bitura rumenyi bakagira ati je nagiye hariya biranka ntitura hariya biranka ugaca usanga agiye rero mu by'imiti y'ikirundi Eh, iyo miti y'ikirundi ahanini kenshi ikibaziranira gusumbya hanyuma ugaca usanga umwana agiye yarayoberanya agaca agira ibintu by'amaaleji kuri iyo miti ah, bikavanganya ni- n'inzira ni- n'iyo ndwara eh, n'ubu n'ingaruka mbi z'iyo ndwara ugasanga ko ku mwana yaragarutse eh, yagize imana ugasubira kumubona kuko benshi hari abagaruka usanga yarabyimbye umubiri wose kubera iki ya ya migera yinjira yahavuye itandukira amasigo ibintu bi- bita glomerulonefrite aiguë poste streptocoxique bikabasinzikaza ku buryo bishobora no kubatwara ubuzima bwabo Ego, Eh, muganga.
abandi eh, usabye Ego ikora ko ah, dusa nkaho ariko arasozera ikiganiro nashaka yuko mugira akajambo mutekerera abariko barumviriza ijwi rya Amerika ku vyerekeye iyo ngwara y'uburima
ego iyo ndwara y'uburima ni indwara by'ukuri igenda igaruka igenda igaruka kandi wicuye muganga hariho imiti myinshi myinshi hanyuma eh, yuko- ifasha eh, ku- kuyi- kuyikontorora kuko ibyo bita le- le maladi chronique ni ukuvuga indwara zi- zi- ziba ndende eh, usanga zi- zidakira bukwi na bukwi ahanini usanga ari ukuyikontorora ukayiha imiti hanyuma uko umwana akura bigahera bigahera burundu bivuga rero yuko ahanini eh, umuntu yo- yo- yogira umuganga mwiz- yi- yizera kuko ndetse kumuha iyo miti uramuha n'impanuro yuko ibintu bizogenda muri kazoza eh, ingo- ingorane zishobora kuvamwo hama ukamubwira no kugene mwoza muramukurikirana kugira ngo eh, tu- umuntu eh, ya- yirinde izo mpanuka mbi zishobora kuva eh, ku subure komplikasiyo ni ukuvuga eh, kugene indwara iba yakuze igashobora kugira in- ingaruka mbi eh, zishobora no kubangamira ubuzima bw'umuntu murakoze cyane rwose muganga eri mupera kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika no ku muco mutanze ku vyerekeye indwara y'uburima y'uburima nkibutsa yuko muri umuhinga mu vyerekeye indwara zifatira ah, ku ruhu n'ejo ntitwabikora ko muze musubire kutwitaba mu kiganiro iwanyu mu ntara
yego murakoze cyane nje ndabashimiye kuko burya uganiriye n'umu- n'umuntu ari kure bumva benshi hanyuma biga- bigaca bituma eh, ba- bimenya benshi hama bikazofasha benshi muzaba mukoze Mura- mukuri Yego.
Eh, nimba mukanya ndabarindiriye murakoze cyane rwose muganga eh, eli mupera akaba ari nonga hariho duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunzi ndabashimire ko mwatwumvirije yakoze innocent kimenyi yashikanye amajwi ahiwanya akongera akashira hamwe mwenga bw'ivyuma ari kumwe kandi na ingenieur jo jenali diane nahazwe tuzosubire ejo nk'aho twatanguriye mururanirwe mu banyu no mu vyanyu